Ini Radio, Ijwi ya Amerika. ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda muramutse neza nshuti mwese muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika uyu munsi ni kwa kabiri tariki cumi n'umunani y'ukwezi kw'icumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na frederic nkunikije ateramije ibiganiro by'uyu munsi kigeli ndamuzi aho ku nkiko n'ikaduhanahane twagiye kumusanganira numvise ahangaha sinzi baba bakora natashe yigendere igihe cye uwiteka gitare yari akizi nyine atangiye aho ngaho yari ari mbega n'ibyo abo n'abanyarwanda batandukanye bavuga ku itanga ry'umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa yaryamiye ukuboko kw'abagabo ari muri leta zunze ubumwe za amerika mu ntara ya virginia inkuru turayibashikiriza cyo kimwe n'ayandi makuru twateguriye reka ariko dutangure ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu hozine munezero mwaramutse neza rosine umwanya ni wawe udushikiriza amakuru aduteguriye mwaramutse frederic mwaramutse namwe mwese muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho kuri uyu wa mbere habaye ibiganiro ku bijyanye n'iyimugwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu abari muri ivyo biganiro bumvikanye ko amatora yimurigwa mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani itariki yari yiyamirijwe n'abatari bake ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta muri ivyo biganiro vyabereye ku mugwa mukuru wa kongi kinshasa humvikanywe ko perezida joseph kabila abandanya ikiringo ciwe gushika kuri iyo tariki mu gihe ikiringo ciwe cari gitegekanije guhera itariki ya mirongo ibiri mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka kandi ibwirizwa shingiro rikaba ritamwemerera gusubira kwitoza ihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe na leta ryari ryiyonkoye muri ivyo biganiro mu kwezi kwa gatandatu rimenyesha ko perezida kabila ategerezwa guhagarika amabanga yiwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka iryo huriro rikamenyesha ko ritemera ivyavuye muri ivyo biganiro ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya buraya rimenyesha ko risho ishobora gufatira ibihano igihugu ca Kongo kuri uyu wa mbere abashikiranganji bajejwe imigenderanire n'ayandi makungu baturuka mu bihugu 28 bihurikiye mu ishirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Buraya rimwe mu mashirahamwe akomeye asanzwe afasha Kongo basaba ko hoba ibiganiro bidakumira kandi biri mu muco President Joseph Kabila ntiyitabiye ivyo biganiro bikavugwa ko kuri uyu wa kabiri ari haza kuvyitabira kuko ari naho bitegekanije gutera igikumu ku vyavuye muri ivyo biganiro igisirikare muri Sudani y'ubumanuko kimenyesha ko catanye mu catanye mu mitwe n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho abashika kuri 50 muri abo bagwanyi bagafa abatari bake bagakomereka n'abashika ku majana abiri bafashwe n'igisirikare ca leta izo ntambara zabereye mu buraruko bw'igisagara ca Malakak ca Malaka ca Malakal nako zatanguye ku munsi wa gatanu Lul Ruwai Koang umuvugizi w'igisirikare amenyesha ko abo bagwanyi ari abayoboke ba Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu akavuga kandi ko igitigiri c'abahitanywe n'ico gitero gishobora kwiyongera ku ruhande rw'igisirikare ca leta Koanga amenyesha ko hapfuye abasirikare bane n'abashika kuri mirongo ibiri bakomeretse Koanga avuga ko izo ntambara zatangujwe n'abagwanyi ba Riek Machar yabateye ibirindiro vy'abasirikare ku birometero 15 uva mu bumanuko bw'igisagara ca Malakak akarere gasanzwe gacukugwamwo igitoro Koang amenyesha ko yatwaye abamenyesha makuru muri ako karere kabereyemo intambara yamara umugwi w'abamenyesha makuru ba Sudani y'ubumanuko bamenyesha ko batashoboye kugendera ako karere mu mwidegemvyo izo ntambara zadutse mu gihe mu ndwi iheze Riek Machar yahoze ari cegera c'umukuru w'igihugu akaba ari nawe murongozi w'abo bagwanyi yatangaje mu ndwi iheze ko amasezerano y'amahoro yatewe ku mu kwezi kwa 12 kw'umwaka w'ibihumbi 2013 ataca kivuze uyu munsi ugira gatatu kinyamakuru gikomeye i Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia gihagaritswe gukora abakozi b'ico kinyamakuru Zog Ogal Daily bavuga ko abapolisi bashwiragiye mu nyubakwa z'ico kinyamakuru mu masaha ya sambiri z'ijoro kuri uyu wa gatandatu uheze bagafata umwanditsi mukuru Abdi Aden Guled bagatwara kandi n'ivyuma bishobora bisohora amakuru makuru ku mpapuro ishyirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha makuru muri Somalia riranegura ico gikorwa ca leta rigasaba ko umumenyesha makuru arekugwa ijwi rya Amerika ryagerageje kuvugana n'ibiro bijejwe umutekano muri Somalia ariko ntibashimye kugira ico bavuze ku ifatwa ry'uwo mwanditsi kugeza ubu kandi leta akaba ataco iratangaza kwihagarikwa ry'ico kimenyesha makuru ishirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka k'abamenyesha makuru CPJ mu mpfunyapfunyo rimenyesha ko abamenyesha makuru bashika kuri 59 bamaze kwicwa muri Somalia kuva mu mwaka w'ibihumbi w'igihumbi n'amajana 1992 harimwo babiri bishwe muri uyu mwaka muri Ghana igipolisi kimenyesha ko gitegekanya kuganira n'abarongozi b'idini rya Kirisilamu muri iyi ndwi mu ntumbero yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu arangwamwe amahoro ayo matora ategekanywa kuba itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri Cephas Arthur umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko igipolisi cabonanye kandi n'abaserukira idini rya Katolika aho muri Ghana cyo kimwe n'iyindi migwi nk'iy'abamenyesha makuru umugwi ujejwe amahoro ku rwego rw'igihugu hamwe n'abanyepolitike Arthur avuga kandi ko igipolisi cyahimirije abanyagihugu kibicishije ku buhinga ngurukana bumenyi kugira kibatahuze akamaro k'amatora arangwamwe amahoro abakandida bataronsa akaryo ko kuja mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu baratswe abapolisi bari barahawe ibyo byatumye abakandida bidodombera igipolisi bakavuga ko hari hakiri kare kugira bakwe abapolisi ko igipolisi cyari gikwiye kurindira ingingo ifatwa n'ubutungane
urakoze rosine ku makuru uheje kudushikiriza duhere ku nkuru y'itanga ry'umwami wa nyuma w'u rwanda kigeli wa gatanu ndahindurwa yitabye umuremyi mu mpera z'indwi yari afite imyaka mirongo umunani y'amavuko yaba muri leta zunze ubumwe za amerika aho yari yarahungiye bamwe mu banyarwanda baganiriye n'ijwi ry'amerika ku itanga ry'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa barasaba ko umugogo wiwe utabarizwa i rwanda ariko gushika ubu ntaco ubutegetsi bw'u Rwanda buragira ico buvuze kuri iyo ngingo umwami Kigeli wa gatanu yitavye umuremyi muri iyi ndwi iheze ni inkuru ya mugenzi wacu Eric bagira ubusa amakuru y'itanga ry'umwami Kigeli wa gatanu ndahindurwa yatangiye kumenyekana mu gitondo cyo kuri iki cyumweru gisoje kugeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere i Nyanza hamenyerewe nk'ibwami hari abatari bakamenya inkuru mbi yatashye i Rwanda uyu mukecuru w'imyaka avuga ko iri muri za mirongo inani yababajwe n'iyi nkuru mbi tukimara kumubwira ko yatanze yari umugabo koko ko yatanze se yatanze mwari mubizi reka da yo ntabwo nyazi ko si ko amenywa n'abari mu maradiyo ntiyigendere igihe cye uwiteka gitare yari akizi nyine atangiye aho ngaho yari ari mbega n'ibyo ntabwo atangiye nyine muri iki gihugu nk'uko yari agiye kuba ari we ukizungura ni ukuri ntabwo ariko bibaye noneho atangiye aho ngaho ari ntagende ko nta kibi yari yarakoze mu rwanda ntacyo rwose imbere ya nyagasani ntacyo nzi umusaza fideli mugenzi nawe twakubitaniye mu mujyi wa nyanza yaduhamirije ko se umubyara yabaye umuhakwa ibwami kwa kigeli wa gatanu ndahindurwa iyi nkuru yakesheje radiyo byari bigoye kuyitubarira yimana ari mari ahubwo ko yarase data inkuru ye ukiyimenya wabyakiriye ute ntabimenya umutima urandya ntabimenya n'ubu umutima urandya nanyoye amata akomoka ibwami niyigendere imana muhe bukudasha ahubwo ni umutima urandya mbwiye ko nanyoye amata y'ibwami noneho ubu ngubu urumva ko bibabaje bimbabaje nahoraga mvuga ni uwase data aracyahumeka none yatanze nabimenye Emmanuel Mbwana wari uryamye ku karago atabasha kweguka kubera uburwayi yabwiye ijwi rya Amerika uko nawe yamenye umwami Kigeri ariko ashimangira ko kuba atangiye ishyanga ari intimba n'agahinda ku Rwanda n'Abanyarwanda kigeli ndamuzi aho kunyi ko ni kaduha n'ahandi twagiye kumusanganira numvise aha ngaha sinzi bavuga ko yanatashye niba yatashye ejo inkuru ye mwayakiriye mute nk'uko wabyumvise kuri radiyo intimba ni intimba nta gahinda ntiburase n'ubwo yabagaho ko kimwe na mukuru we rudahigwa yanze kurwanira ino mu gihugu bagiyo iyo arwaniye niyo twari gushira ntababwakiriho umwami kugira ngo atangire ishyanga bivuze iki kuri mwebwe ntaga n'intimba nkurise n'ibyo abaganiriye n'ijwi rya amerika kuri iri tanga ry'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa kubaguye ishyanga benshi barahuriza ku kuba yatabarizwa u rwanda yategetseho anaharanira ko rwigenga kuba atanze igihugu cyagomba kumuzana kikamutabaza nk'umubyeyi wari w'igihugu umunsi ubu bazamuhambishwa u rwanda rwagomba kumuzana sinzi nuko numvise nk'ibyo biba byanduye ariko muba mufite byinshi bavuga ngo mbega yagombye no gutabarizwa mu rwanda cyangwa ngo namwe niko mubyumva se ko yagombye gutabarizwa mu rwanda yewe niko nabyumvaga ku bwanjye cy'abandi simbizi mwiruka kera none rero numva yatabarizwa mu rwanda niko mbivuga mu izina rya yesu kirisitu twari dufitanye gahunda na francoise mbayiha uyu umwami kigero wa gatanu yaramubereye se wabo ariko tumuhamagaye kuri telefone ye ngendanwa ntiyabonetse ibyifuzo bye ku ngingo yo gutabariza umwami kigero wa gatanu birasa n'iby'abandi batuye i nyanza nk'uko yabitangarije royo tv ya hano mu rwanda nanjye nk'icyifuzo cyane nk'umubyeyi wanjye nanjye nakwifuza ko uwo mugogo we waza mu gihugu ukayishingura mu cyubahiro cye byakorwa ari uko hari icyo leta idufashije niko nibwira ko umuryango twebwe ntacyo twashobora umwami kigero wa gatanu atangiye ishyanga yari yarashatse gutahuka nk'umwami rwanda ariko ubutegetsi bw'i kigali bwari bwaranze buvuga ko yataha akaza agafatwa nk'umunyacyubahiro usanzwe pasiteri zirampyisi yabaye umunyamabanga w'umwami kigeri twaganiye nawe ku munsi u rwanda rwaboneyeho ubwigenge mubaza icyo yatekerezaga ku kuba kigeri wa gatanu yaje ashakaga gutaha nk'umwami ataha ari umwami atese bibaza abanyarwanda wibabaza kigeri ubibaza bagize bate abamwimitse tubibaza umuntu wundi aramutse atangiye ishyanga byakwitwa ngo iki byakwitwa ko apfuye ariko agapfa ari umwami kuko abamuhaye ubwami ntibigeze bagira bate babumwaka tuyabuhawe n'umuntu yabuhawe n'abanyarwanda iryo zina azagwa hanze aripfane kugeza ubu nta mutegetsi n'umwe mu rwanda uragira icyo atangaza kuri iri tanga ry'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa utanze ku myaka mirongo inani amateka y'u rwanda agaragaza ko igihe umwami yabaga yatanze abagabo n'abagore bogoshaga imisatsi yose bakamaraho muri icyo gihe ntawabaga ashobora gukora ubukwe imfisi zatandukanywaga n'imbyeyi kandi igihugu kikajya mu cyunamo bigaragara ko igihugu cyacitse umugongo n'ibindi nk'ibyo byerekeza muri iyo mihango ariko kugeza ubu mu rwanda ikigaragarira amaso byafashwe nk'aho nta cyabaye kuko buri wese ari mu bye bimureba akabagira ubusa ijwi rya amerika inyanza mu majyepfo y'u rwanda tukivuga kandi kuri iyi nkuru ubuyobozi bw'ihuriro ry'inyabutatu umuryango ushyigikiye ubwami mu rwanda watangarije ijwi ry'amerika uko bakiriye inkuru yo gutanga k'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa umushyiranahaye Eugene nkubito ari muri afurika y'umuseruko yabisobanuriye mugenzi wacu Etienne karekezi mu ihuriro ryanyu ry'inyabutatu itanga ry'umwami kigeri ndahindurwa mwaryakiye mute mwebwe mu ihuriro ryanyu ni akababaro kenshi cyane mu by'ukuri yari umubyeyi akaba n'umwami rwanda rupfushije umwami ariko gipfushije umubyeyi kandi akoze arwanya intambara ndende yo kudukomakoma akomakomye benshi kubera umuvuduko wo kujya mbere mu bikorwa byo kugarura amahoro iwacu agerageje gutangira byinshi agerageje gufasha agerageje kuba mu buri kimwe cyose kugira ngo ahuze agahora ashyira imbere iteka ko twese tubakorera hamwe agahora ashyira imbere ko twese twahuza kugira ngo dusenyere umugozi umwe mu cyenda gukorwa cyose ariko asize abagabo turajya mbere ntabwo turi buhagarare intego turayigeraho nk'uko twitanze kuva mu itangiriro amaherezo turayigeraho turajya mbere nta na kimwe kiri buhagarare akababaro ko karahari kandi iramenyesha abanyarwanda ko noneho twabonye impamvu none se muragira muti intego muzayikomeza ariko umwami yatanze gahunda zanyu ziteye zite turaharanira ubwami bugendera ku itegeko nshinga ntabwo duharanira umwami ni ukuvuga ngo niba umwami yatanze agomba kuba afite uwo yahaye akaba ariyo mpamvu tutari bujye kure dutegereze ikiri buve mu nama y'umwami kandi twese turacyakira neza nta kibazo kivamo cyose kiraba cyumvikanyweho kandi kirajya mbere twese turacyemeramo dukomeze tujye mbere nsabye abanyarwanda muri iki gihe turimo cy'akaga ko bihangana cyane ariko kiryoherezo turajya mbere kandi turagera ku nsinzi tuduharanira ntabwo uciye mu ijambo se nubwo ari ibihe by'icyunamo bwana nkubito insinzi muvuga aha ni insinzi iteye iteye insinzi niyo duteganya kuzageraho si insinzi dufite ubu ahubwo ubu turi mu babaro ariko iteka ntawunezerwa se mu itanura niba itanura uyumva iriya botsamo amatafari kugira ngo useke aza kuyinyuramo noneho amahoro waharaniraga akabona gutaha nicyo navugaga hari icyo nakongeraho ndamenyesha abanyarwanda bose bari hanze cyane cyane muri iki gihe cy'icyunamo cy'akababaro turimo icyabaye kabe akababaro ariko noneho kiduhuze tubumwe twongere turebe uko twajya mbere kugira ngo dukurikizeho icyafasha u rwanda rwose nk'abanyarwanda ndabashimiye cyane bwana nkubito eugene kandi mukomeze mwihangane ndabashimiye murakoze murakoze cyane ubushikiranganje ujejwe umuryango ejo ku munsi wa mbere bwaratanguye isekeza ry'umuryango rizomara iminsi mirongo ine n'itanu rifite icivugo kigira kiti twubake umuryango ubereye umwana ni inkuru ya mugenzi wacu asumita kaboyi ari i kigali minisitiri nyirasafari esperance w'umuryango asobanura ko ubukangurambaga mu muryango buje kuko bigaragara ko umuryango nyarwanda wateshutse ku nshingano zawo insanganyamatsiko yafashwe igira iti twubake umuryango ubereye umwana iyi nsanganyamatsiko yafashwe nyuma y'aho hari byinshi bisigaye bikorerwa mu muryango nyarwanda bibangamira umwana ku isonga ubuharike bufata umwanya wa mbere umugore waharitswe ahorana amahane hagati y'umugabo we ndetse na mukeba we aba ni bamwe baganira n'ijwi rya amerika babisobanura ntituvugana n'umwana wanjye yavuye ku ishuri ntibavugana ararahingo batamuha umunani batamuha umunani umugabanya wasubiza uburenganzira bwanjye nawe n'uburenganzira ku byase ntibavugane ntitunavugane agakomanda bakanuka kugira nyine tugatongana nanjye tugasanga mu rugo nta mutekano uhari namureze mu mudugudu ndamwanga pe iyo ubona nari mfite umugabo wanjye amfasha abana twarabyaranye dufite abana batandatu akamuntwara akajya aho ntagira umujinya ni hehe ingaruka mbere na mbere mbere usigara n'abana wenyine ukabarera wenyine izi ngaruka z'ubuharike ntizigarukira ku bashakanye gusa kuko ingaruka nyinshi zifata n'abana ugasanga abana bamwe batazi inkomoko yabo kuko rimwe na rimwe basi babihakana abandi kubera gusiganirwa n'ababyeyi bagahitamo kuyoboka iyo umuhanda abandi bamwe mu bana baganira n'ijwi rya amerika bagaragaza ingaruka bahuye nazo zakomotse ku makimbirane y'ababyeyi babo rero uryama hanze kugira ngo imbeho itakwica ukanywa ibyo biyobyabwenge none se ko wari ufite ababyeyi kuki wararaga hanze nuko baratandukanye mbura uko mbigenza nyine bakazajya bampererekanya noneho mpita njya mu muhanda we papa wawe uramuzi nta n'umunsi n'umwe twigeze tubana mu nzu simbizi neza niba ari na papa ariko benshi bambwira ko ari papa mama na papa yaba ari no ku manwa yavugaga akajambo kamwe bakaba barafatanya bakarwana kandi ntiyangira mu ishuri abagabo baganira n'ijwi rya amerika bavuga ko guharika babikoraga mbere iringaniza ritaraza gusa kugeza ubu hari benshi mu bagabo bataramenya ko guharika ari icyaha mu bindi icyatumaga rero ubuharike bugaragara umuntu akaba afite uyu musozi wose ari uwo yashaka abagore batatu aha hakitwa iwe n'iriya hakitwa iwe igihe iringaniza ryari ritarabaho cyo guharika ubundi byari nk'irari irari rero rikorwa n'abagabo umugabo akareba umugore akavuga ati uriya si nk'uwanjye nakora iki kugira ngo mugereho minisitiri w'umuryango nyirasafari esperance avuga ko umwana agomba kurererwa mu muryango akahakurira avuga ko nta mubyeyi ukwiye kubyara umwana ngo arereshereze mu muhanda uyu muyobozi asobanura ko umubyeyi agomba kumenya ko yabyaye kandi bikaba ari itegeko kurera yakomeje avuga ko kuba imiryango yarateshutse ku nshingano zayo ariyo cyatumye hategurwa ubukangurambaga bw'umuryango buzabera mu turere twose tw'igihugu bwatangijwe tariki ya cumi na gatanu z'ukwezi kwa cumi bukazageza kuri makumyabiri na gatanu z'ukwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka bimwe mu bikorwa bizibandwaho muri ubu bukangurambaga harimo igikorwa cyo gukangurira ababyeyi kurushaho kwita ku burere bw'abana babo minisitiri nyirasafari nk'ibi by'ubuharike nabyo bibangamira abana bibangamira umuryango muri rusange nabyo tuzabigarukaho tubabwire ibyo amategeko ateganya tubabwire n'ingaruka zitera mu miryango ko turabizi ahenshi hari aho usanga bikurura amakimbirane mu miryango hagati y'abana bavuka kuri abo ngabo baharitswe tuzabivugaho kimwe n'ababyeyi kudaha abana urukundo ugasanga urabyaye umwana ntumwumva ikindi cyagaragaje nk'igituma abana batakitwara neza mu miryango ubukene bw'ababyeyi nabwo ni ipfundo ituma abana bamwe babura icyo bafata iwabo bagahitamo kujya gushakishiriza mu mijyi minisiteri y'umuryango ivuga ko izagerageza no gufasha imiryango ikennye kurusha iyindi muri iki gihe cy'ubu bukangurambaga buzamara iminsi mirongo ine n'itanu asumita kaboyi ijwi rya amerika i kigali
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita shoti wayivuzi kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
naho inzoga zitemewe n'amategeko zirigwa ziratuzwa mu gihugu cy'uburundi mu bice bimwe bimwe mu ntara zo mu manuko bw'uburundi zinyobwa ku mugaragaro ni inkuru ya mugenzi wacu fidelite ishatse ishikiye muri kimwe mu bibanza banyweramo izo nzoga tumutega amatwi ziratuzwa yamara ziguma zibonekeza mu kiringo c'amezi atatu heza urwego rw'igihugu ubushikiranganji bw'umutekano bumenyesha ko bwasheshe amaritiro y'inzoga zitemewe n'amategeko arenga umuriyoni ubwo bushikiranganji nyene buvuga ko ku butaka bw'igihugu c'uburundi izo nzoga zicibonekeza mu ntara z'uboneka bw'igihugu c'uburundi twaragendeye kimwe mu bibanza izo nzoga zitemewe n'amategeko zinyobwa ku mugaragaro izuba riva turigiye cy'isaha zitatu z'umurango ni ku munsi w'umurimo abantu barenga icumi bariko baranywa inzoga zitemewe n'amategeko bamwe bita umunanasi abandi umudiringi canke igiti abanywa iyo nzoga bavuga yuko ari ihwanye n'uburyo bafise iyi bita ngo ni umunanasi ubuzima bw'abantu bato bato amafaranga bakorera ku munsi ni amafaranga ibihumbi bibiri rero uwo muntu mutoyi ntazoza kunywa amusiteri ya demire aha ni ijana ndayinwa mfise amahijana n'itanu barayima ariko hariya naho mva sinshobora gushika ntafise igihumbi kirenga ko n'ibindi kandi kandi naho ndenya gihumbi ifu burigeze ku gihumbi n'abiri abo banyagihugu bariko baranywa izo nzoga nta ngaruka mbi zazo binona ntayayira umutwe usanzwe urwaye mu mutwe wenyine bitabyongerekana aho ubu umuntu abaje kwizimya inyota gusa kujya ko abandi bizimya inyota n'ubu ntituratahura ingene bayirukako dukenera gupima ziriya nzoga ziva hanze natwe hanyuma bace bapimiye hariho inzoga zo hanze bapima ku kajegere mu- mu- basuka mu ifana none nk'iryo cupa ryorenga uko ko nk'abana biwawe ntiwosanga bahwereye iri bare turimwo iri ku mahwane y'utuya tw'ikirundi rikikujwe n'imihana ni ahantu habona nko ku metero zidashika ijana uva kw'ibarabara rikuru riri mu ruja n'uruza rw'abantu n'imiduga abari muri iryo bare twebwe tubona bari kubanywa ata nkomanzi yamara bo bakavuga yuko banywa bagavye ajyanye inkoko iri kiranywa amazi inwa iraba hejuru nani nwa nkebagutwa Eh, zama byabaye birashikanye tugafatwa kandi ukariha amande nawe uramaze kuriha amande yego cyane bamfunze mbonye ko maze iminsi myinshi ndatuma nigenda muri akantu mu- muri ya mahera naca muri yo mpunzanire wacu utanga ngaha ibihumbi ijana Eh, nta gitasi baguhereza je narigeze kuyikora ndapfunga ituro nyinshi nagize totale nk'umuriyoni n'ibihumbi amajana atatu n'itanu bantwara ijana ahandi banje amajana abiri ugasanga hamwe baraguhaye ibitasi ahandi ntibabiguhaye ugasanga inyuma y'amezi atatu bahaye bubakisha amagorofa ukiyumve umushahara n'uwakorera ni vya bindi bituvamwo abafashwe barafungwa bagatozwa amande inzoga zabo nazo zigaseswa ariko abaheba kwenga izo nzoga ntimarugwa aho mukamenya ko amahera akoreshwa mu kugura isukari amayani na revire bikoreshwa mu kwenga izo nzoga ari make ugereranije niyo baheza bakunguka iyo ariko barazigurisha uyu ni umudandaza w'izo nzoga ibitwiganiye kidumu ni kiro n'inusu c'isukari n'akajane kamwe n'uturevire dukeya nko twa bibiri nk'ico kidumu kimwe kica kija mu mafaranga kangahe ukoresheje nk'ibihumbi nka bitanu bashobora gukoramo cumi na bitatu cumi na bine umva rero umuntu arunguka cyane yarunguka niho bavyirukako upima gute kuva kurangaye gushika kurangaye icupa n'amajana atanu nko ku munsi udandaza amacupa angahe ndaza nk'amacupa ijana abidandaza n'amacupa amajana atatu
uko biri kuba izo nzoga abanyagihugu bamwe bamwe cyane cyane abakenyezi baziyamiriza abo nabo nabo batakeneye ko tubafata amajwi bamenyesha ko iyo abagabo babo bamaze kuzinywa ataco baza ngo bahereze amaboko cyangwa niba bashitse muhira baheze bakabahohotera aya makuru aremezwa n'igipolisi c'u Burundi commissaire de police Alain Guillaume Bunyoni amenyesha ko nyabuna hakwiye kujaho itegeko ruhasha mu ntumbero yo kurwanya izo nzoga zitemewe n'amategeko amategeko yonyene ntakwiye amashirahamwe y'abasukuti n'abagide mu bikorwa bihaye co guhimiriza urwaruka ku ngaruka mbi ziterwa n'inzoga babona ko mu ntumbero yo kurwanya izo nzoga ziyahora imitwe za kanyanga n'ibindi ko hakwiye nyabuna ko abo bose begwa n'ico kibazo ko boshira inguvu hamwe mu ntumbero yo guhimiriza abanyagihugu ku ngaruka mbi cyane cyane ziterwa n'izo nzoga prosper co yitungiye arongoye umugambi w'urwaruka mu ishirahamwe ry'abasukuti bo mu burundi turumva neza yuko hategerezwa kuja umugambi utomoye mu bisata byinshi by'igihugu harageze uno munsi nimba bitarengeranye ko twese bari mu butegetsi muri sosiyete sivile abari mu mashengero mwebwe mukora mu byo kumenyesha amakuru twese tuja hamwe tugahaguruka tukagira urunani tukabigwanya mu vyuba vyakozwe n'abasukuti hamwe n'abagide mu burundi vyerekana yuko abantu bijukira kunywa inzoga z'iminanasi imidiringi canke kanyanga ahanini babiterwa n'uburyo buke ahandi naho ivyo vyigwa bikerekana yuko hariho abantu bashaba bene izo nzoga kubera ko ziboreza hakiri kare zikabibagiza biba bibagoye i bujumbura mu burundi fidelite ishatse ijwi rya amerika
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamiranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya turasozera ibiganiro vyacu vyo muri aka kanya ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije rosine
amakuru twabashikirije avugwa hirya no hino mu ncamake muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo kuri uyu wa mbere habaye ibiganiro ku bijyanye n'iyimugwa ry'amatora y'umukuru w'igihugu abari muri ibyo biganiro bumvikanye ko amatora yimurirwa mu kwezi kwa kane k'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani itariki yari yiyamirijwe n'abatari bake ku ruhande rw'abatavuga rumwe na leta muri ibyo biganiro byabereye ku mugwa mukuru wa kongo kinshasa humvikanye ko perezida joseph kabila abandanya ikiringo ciwe gushika kuri iyo tariki igihuriro ry'imigambwe itavuga rumwe na leta ryari ryiyonkoye muri ivyo biganiro mu kwezi kwa gatandatu rimenyesha ko perezida Kabila ategereza guhagarika amabanga yiwe mu kwezi kwa cumi na kabiri uyu mwaka iryo huriro rikamenyesha ko ritemera ivyavuye muri ivyo biganiro igisirikare muri Sudani y'umanuko kimenyesha ko catanye mu mitwe n'imigwi y'abigutwaje ibigwanisho abashika kuri mirongo itanu ba muri abagwanyi bagapfa abatari bake bagakomereka nayo abashika ku majana abiri bafashwe n'igisirikare ca leta izo ntambara zabereye mu buraruko bw'igisagara ca Malakal mu- gaz- zatanguye ku munsi wa gatanu Lul Koang umuvugizi w'igisirikare amenyesha ko abo bagwanyi ari abayoboke ba Riek Machar yahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu uyu munsi ugira gatatu ikimenyesha makuru gikomeye Mogadisho ku mugwa mukuru wa Somalia gihagaritswe gukora abakozi b'ico kinyamakuru Zog Ogal Daily bavuga ko abapolisi bashwa- bashwiragiye mu nyubakwa z'ico kinyamakuru mu masaha ya saa mbiri z'ijoro kuri uyu wa gatandatu uheze bagafata umwanditsi mukuru Abdi Aden Guled abagatwara kandi n'ivyuma bisohora amakuru ku mpapuro ishirahamwe riharanira agateka k'abamenyesha amakuru muri Somalia riranegura ico gikorwa ca leta rigasaba ko uwo mumenyesha amakuru arekugwa nayo muri Ghana igipolisi kimenyesha ko gitegekanya kuganira n'abarongozi b'idini rya kirisilamu muri iyi ndwi mu ntumbero yo gutunganya amatora y'umukuru w'igihugu arangwamwo amahoro ayo matora ategekanywa kuba itariki indwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri Cephas Arthur umuvugizi w'igipolisi amenyesha ko igipolisi cabonanye kandi n'abaserukira idini rya Katolika aho muri Ghana cyo kimwe n'iyindi migwi nk'iy'abamenyesha makuru umugwi ujejwe amahoro ku rwego rw'igihugu hamwe n'abanyepolitike Arthur akavuga kandi ko igipolisi cahimirije abanyagihugu kubi, kubi, kibicishije ku buhinga ngurukanabumenyi kugira gitahuza abanyagihugu akamaro k'amatora arangwamwo amahoro abakandida bataronse akaryo ko kuja mu ihiganwa ry'umukuru w'igihugu baratswe igi- abapolisi bari bahawe ivyo vyatumye abakandida bidodombera igipolisi bakavuga ko hari hari hakiri kare kugira baha- ba- bakwe abo bapolisi ko igipolisi cari gikwiye kurindira ibiva mu ngingo ifatwa n'ubutungane narijya bamwe muri abo bakandida ba- bitwariye ingingo y'umugwi ujejwe gutunganya amatora ingingo ibakura muri iryo higanwa
Nshuti mwese mukunda iradiyo ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatou Karara yadufashe kwegeranya ibiganiro twabateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkunikije amakuru nayo mwashikirijwe na Rosine Munezero mwakoze kudutega amatwi turabifurije amahoro n'umunsi mwiza
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.